iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano washington dc muzindukanye na jowe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya turayahera ku yagezweho hirya n'ino ku isi mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise waramutse gute naramutse neza diane ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms risaba amaleta ku isi kwitwararika kumenya nimba abanyagihugu bayo bafise uburyo n'ibikoresho bikwiye bibafasha guheba kunywa itabi ni mu gihe onu yatanguje isekeza ry'umwaka rigamije gufasha amamiliyoni ijana y'abantu ku isi guheba kunywa itabi iryo sekeza rizoshimikira ku bihugu mirongo ibiri na bibiri birimwo na leta z'ubumwe za amerika kandi ryatanguye kuri uyu wa kabiri imbere y'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kutanywa itabi uzohimbazwa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ntango z'uwo mwaka wemes yaragabishije ko abanywi b'itabi baza imbere mu bashobora kwicwa vuba n'umugera wa korona umuyobozi wa oms dr tedros adenome gebreyehusi avuga ko imiliyoni umunani z'abantu ku isi bicwa no kunywa itabi buri mwaka kandi ko muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda ari akaryo keza ko guhimiriza abantu kuvavanura nako kamenyero leta ya etiyopiya ivuga ko abasirikare bayo barashe abakozi ba onu mu ntara ya tigre ku munsi w'imana kuko banse guhagarara kuri bariyeri zibiri z'abo basirikare umutegetsi mukuru wa leta ya etiyopiya redwan hussein yabwiye amesha makuru i Addis Abeba ejo kuwa kabiri kw'ivyo vyashitse ku mugwi w'abakozi ba ONU bagerageje gushika mu ikambi ya Shimelba irimwo impunzi z'abanya Eritrea yavuze ko barashwe bagira barengane bariyeri ya gatatu ku nguvu umuvugizi wa ONU i Nairobi ntaco yashimye kuvuga kuri ivyo vyabaye ONU iri mu yandi mashirahamwe atari make ariko arasaba ko yohabwa uburenganzira bwo kwinjira mu ntara ya Tigray gufasha abanyagihugu inyuma y'aho abakozi b'abanyamahanga birukaniweyo ku nguvu abanyagihugu ba liberiya baritabiriye itora rya referandumu ejo kuwa kabiri ryo kwemeza canke guhakana umugambi wa perezida george weya wo kugabanya imyaka y'ibiringo vya perezida ku butegetsi perezida weya yavuze ko kugumizaho umutegetsi umwe imyaka n'imyaka atari inzira nziza yo kwisunga kandi yifuza ko abaperezida n'abashingamateka batorerwa ikiringo c'imyaka itanu mu gishingo c'imyaka itandatu yifuza kandi ko imyaka y'abasenateri yova ku icenda ikagabanywa gushika ku ndwi ariko ivyo yifuza ko bihinyanyurwa byatanguye gutera amakenga mu karere kuko n'abandi baperezida bakoreshejwe uwo mukenyuro mu ntumbero yo gusubiza ibiringo vyabo kuri zero kugira bagume ku butegetsi abanyepolitike batavuga rumwe muri liberiya batinya ko weya w'imyaka mirongo itanu n'ine ashobora kwigana abandi bategetsi naho we aza yaramaze guhakana ko atariyo nzira yifuza gukoresha perezida donald trump yaratangaje itegeko rya perezida ejo kuwa kabiri rishira abanyamerika aba mbere bakwiye guhabwa incanco za covid cumi n'icyenda ni mu gihe perezida yatowe joe biden yagabishije ko utwigoro two gucandaga abanyamerika dushobora kuzoteba mu gihe abashingamateka batotanga uburyo bw'amafaranga bukenewe kugira bishoboke ntibiramenyekana nimba iryo tegeko rya perezida trump ryo gucandaga ubwa mbere abanyamerika ishobora kutazohura n'intambamyi mu butungane mu gihe amakompanyi akora imiti aze yaramaze gusinyiranira amasezerano n'ibindi bihugu ariko bisa n'uko ibiro vya perezida white house bifise amakenga nimba hazoboneka incanco zikenewe muri amerika izo leta yiyemeje ko abanyamerika imiliyoni ijana bazoba bacandazwe gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza hamwe n'igihugu cose mu kwezi kwa gatandatu
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubu naho uburundi bukomeje kugira ico buvugwa ku ngingo y'akanama ka onu kajeje umutekano yo gukura ico gihugu ku rutonde rw'ibihugu bivugwamwo umutekano muke umugambwe sendedefudede urashimye kandi urakengurutse iyo ngingo umwanya rero wahora utakarira mu gutegura no kwishura amaraporo y'ibinyoma uzokoreshwa mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu uyu ni nansini nete mutoni umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi sndfdd ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi bo basanga onu itari ikwiye gufata iyo ngingo turabigaruka ko handi hato mu gihugu cy'u rwanda muri make habajejwe igisata amagara y'abantu bagabisha abari kubafata minenegwe ingwara z'ibicurane ko bashobora gusanga baranduye covid ya cumi n'icyenda bakaguma bibaza ko ari gripe isanzwe bafise navyo nyene ni mukanyisa se mwe hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere mu gihugu cy'u rwanda aho abajejwe igisata c'amagara y'abantu bagabisha ko hari abantu bari kubarahitanwa na covid ya cumi n'icenda bibaza ko barwaye ibicurane bisanzwe mu kiganiro cihariye uramutswa ikigo c'igihugu kijejwe kwitaho amagara y'abantu rbc mu mpfunyapfunyo yahaye ijwi rya amerika yahanuye abantu bose kudafata minenegwe ingwara ya gripe muri bino bihe bikanye kuko ishobora kuba ari korona bafise bakibaza yuko ari ibicurane bisanzwe mugenzi wacu asumta kaboyi abandanye abidusigurira mu matangazo asohorwa na minisiteri y'ubuzima buri mugoroba agaragaza ko umubare w'abandura covid 19 ugenda wiyongera aho usanga buri munsi haboneka abantu bari hejuru ya mirongo itanu kandi abenshi biganje mu mujyi wa kigali mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika dr nsanzimana sabe uyobora rbc yasobanuye impamvu y'ubu bwiyongere muri iki gihe turimo biranagaragara yuko uko ubukonje buba bwinshi uko abantu barushaho kwegerana basa nk'aba nk'abahunga ibihe by'imvura baba barimo no kwanduzanya bishobora kwiyongera ibihe by'imvura iyo bihindutse twaranabibonye no mu mezi yashize kwanduzanya covid bishobora kwiyongera ari nayo mpamvu tugenda dushakisha nyine ubu burwayi ahantu dutekereza ko abantu bashobora kuba bari hamwe begeranye ngira byumvikane ko ubukonje temperature atari izamura uburwayi ahubwo abantu imyitwarire y'abantu iyo hari ubukonje ariyo ishobora gutuma n'ubwo burwayi buza uyu muyobozi yumvikanishije ko abantu bose bakwiye gutinya iki cyorezo kuko imibare igaragaza ko mu rwanda bishwe na covid 19 kugeza ubu hagaragaramo n'abantu bakiri bato kandi bari basanzwe bafite ubuzima bwiza dr nsanzimana akumvikanisha ko abantu bakwiye kwitondera cyane indwara y'ibicurane biriho muri ibi bihe kuko bishobora kuba birimo na covid 19 ibintu byihuta bishobora gutangira ari ibicurane bike mu minsi itatu n'itanu umuntu akaba yanaducika ni naho umuntu abonera ibonye umwanya nk'uyu nguyu tuganira n'itangazamakuru yo kubwira abantu umuntu ufite giripe isanzwe muri ibi bihe ntakwiye kuyisuzugura ngo avuge ngo ndaza kunywa ibi n'ibi nanywaga cyangwa nkora ibi n'ibi iraza kwikiza itekereza kuri covid itekereza ko ishobora kuba ari na covid cumi n'icyenda utazi aho wayivanye abantu rero bakiri bato mu by'ukuri bahitanwa n'iyi ndwara usanga ikintu bahuriyeho hafi ya bose nuko batinda kujya kwisuzumisha avuga ati ndakomeye biraza kwikiza ugasanga ari nayo mpamvu nyine twagize ibyago byo gupfusha bamwe muri bo kandi ntabwo twifuza ko bikomeza uyu muyobozi avuga ko muri izi mpera z'umwaka bahangayikishijwe cyane n'imyifatire y'abantu muri iki gihe cy'iminsi mikuru agasaba abantu kwitondera ibirori abantu baracyatekereza kwa kwezi kwa cumi na kabiri aho imiryango yasaga nk'ishaka kwegerana ibyo rero muri iyi minsi twebwe biraduhangayikishije mu buryo dushaka gutanga ubutumwa ku batuye umujyi wa kigali by'umwihariko kuko ni naho usanga nyine hari abaturage benshi cyane begeranye mu bice bitandukanye aho bahahira aho batemberera mu modoka bagendamo n'ahandi yuko igihe cy'iminsi mikuru mu by'ukuri hashobora uburwayi bushobora kwiyongera bushobora kwiyongera abakora iyo ari umunsi w'abatumira abantu mu rugo icumi cumi na bangahe za aniveriseri zikorwa abajya kubatirisha cyangwa bategura gusangira bisanzwe by'inshuti aho uranabyumva iyo abantu basangira nta n'udupfukamunwa baba bambaye n'intera bashobora kudasigamo ihagije cyangwa ugasanga banabyibagiwe bitewe n'ibyo bari kunywa ibyo rero ni naho twe tubona muri uku kwezi kwa cumi na kabiri hari akazi kenshi n'ubutumwa bukomeye y'uko iyi mibare izamuka itaza kuba imbogamizi yo kuza gutsinda icyorezo kandi tuba turi hafi mu by'ukuri uruseko n'urukingo ruri hafi ukwezi ntitukurenga iminsi mikuru tukayitwaramo neza abantu batanduzanye ntekereza ko twazatangira gahunda y'urukingo mu minsi ya vuba kovide tugihanganye nayo itaraturenga imibare yarayisohowe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu rwanda kugeza ubu abantu bagera ku bihumbi bitandatu n'ijana na mirongo icyenda n'umwe bamaze kwandura kovide cumi n'icyenda mu gihe ibihumbi bitanu magana atandatu mirongo icyenda na batandatu bamaze gukira iyi ndwara naho magana ane mirongo ine na bane bakivurwa mirongo itanu n'umwe nibo bahitanywe n'iyi ndwara ya kovide cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali leta y'u burundi irashima ingingo iheruka gufatwa n'inama nkuru ijeje umutekano ya onu yo gukura ico gihugu ku rutonde rw'ibifatwa nk'ibirimwo umutekano muke ku isi itangazo ryaraye risomwe n'umuvugizi wa leta y'ico gihugu rivuga ko ari ingingo izotuma imigenderanire isubira kunaguka hagati y'uburundi na onu imvugo ni nk'iyo nyene mu mugambi uri ku butegetsi cnddfdd naho biri uko abatavuga rumwe na leta bobo baranegura iyo ngingo bakavuga ko onu isa n'iyahevye uburundi reka ibindi tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda ingingo yanezereje leta y'u Burundi niyafashwe n'akanama k'ishami mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa gatanu uheze i Geneve mu Busuwisi abagize ako kanama bahurije ko Uburundi bwokugwa ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona umuvugizi wayo Prosper Ntawugwamiye amenyesha ko iyo ngingo ije gutuma imigenderanire hagati y'ico gihugu na ONU isubira kunaguka iyo ngingo iheruka gufatwa irerekana neza ko uburundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu leta y'uburundi irashimye kandi irakengurutsa iyo ngingo kuko ni ikimenyetso gikomeye kabesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza uburundi burabandanya kumenyesha amakungu ko umutekano uriho ko agateka ka zina muntu kubahirijwe leta y'uburundi iboneyeho aka karyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano no gukingira agateka ka zina muntu byongeye leta y'u Burundi iriyemeje kubandanya itsimbataza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'umugambwe uri ku butegetsi ni nk'uko mu kiganiro mugambwe SNDD-FDD wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri i Bujumbura mu ngoro y'uwo mugambwe umuvugizi wawo Nasininete Mutoni avuga ko Burundi bwari bwararenganijwe kubona bwari bugifatwa nk'aharangwa umutekano muke umugambwe sendedefdede urashimye kandi urakengurutse iyo ngingo umwanya rero wahora utakarira mu gutegura no kwishura amaraporo y'ibinyoma uzokoreshwa mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu vyerekanye ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi vyumvikana rero ko Burundi butobandanya bushigwa hamwe n'ibihugu bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi narijya atawo kwirengagiza ko Burundi bufasha bidasanzwe mu kugarukana no guhagararira amahoro mu bihugu bikivugwamwo umutekano muke n'injyane nka Somalia, Centrafrica n'ahandi igihe inama nkuru y'umutekano ya ONU yafata iyo ngingo abagize iyo nama bafatiye ko amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu y'umwaka yahinduye ibitari bike haba mu kurwanya ukudahana ibyaha no kugarukana umutekano naho biri uko abatavuga rumwe na leta bobo bemeza ko atariko bimeze Metre François Nyamoya ni umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD umwe mu itavuga rumwe na leta ni ibintu bisa n'ugucumita imbugita mu mutima w'abarundi bababaye iyo ntambwe ngira ibona oni yonyine nta murundi abona iyo ntambwe umutekano wo mu kaburi kuko abarundi birirwa barahamba none iyo umutekano n'umutekano nyabaki umutekano w'igitsure ikindi nacyo nyine umuntu aribaza iyo ntambwe yo guhana ibyaha n'ibyaha ibihe ko bakora ibyaha bikomakomeye bari mu nzego z'igihugu icyo bikoze iyo nama nkuru y'umutekano mu ngingo yayo ijwi rya amerika rifitiye ikopi isanga hagikenewe utwigoro twinshi mu byerekeye kubahiriza agateka ka kiremwamuntu kunyubanisha abarundi gushyiraho icyuka cyiza cya politike n'iyubahirizwa ry'amategeko gutsimbataza ubutungane bwigenga kureka abantu bagashyikiza ibyo bagona mu mwidegemvyo kureka amaradiyo n'amashami yigenga bigakora mu bwigenge n'ibindi abahinga bakurikirana gufi vya politike n'imigenderanire nabo basigura ko iyo ngingo ataco izohindura kinini kuko oni izogumiza ijisho ku burundi biciye mu zindi nzira nk'umugwi wa oni wigenga gukora amatohoza ku gateka kazina muntu weruka no kongerwa ikiringo c'umwaka umwe Profesero Ribera Ntibashira kandi yigisha muri za kaminuza mu Bubirigi asanzwe ari n'umuvugizi w'umuharo uharanira gukunda igihugu MAP Burundi.
Amaraporo azoguma atangwa biciye uh, mu karere uh, k'ibiyaga binini Grand Lac kuko ONU iremeza yuko agateka kazina munda katubahirizwa mu gihe hariko haraba urusansuma bihagaze ku bwoko uh, ikindi catumye iyo ngingo ifatwa ni ukubera ibiriko birakogwa aho u rwanda n'uburundi bashoboye kuyaga aho impunzi nkeyi ziriko ziratahuka gusa iyo ngingo yakiriwe neza n'umukuru w'igihugu igisohoka ku rubuga rwe rwa twitter perezida evariste ndayishimiye yagize ati ndashimiye cyane inama nkuru umutekano ya oni turonse inyinshi ku byo naheruka gusaba mu nama y'ibihugu byose muri oni bizotuma ubu twebwe n'abadufasha mu iterambere twitaho kurusha ineza y'abanyagihugu umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu nawe yongera ko kw'iyo ngingo izotuma n'abagwizatunga mvamakungu bahurumbira ico gihugu ambasaderi albert shingiro yahishuye ko ari intsinzi ivuye mu biganiro vyo mw'ibanga hagati y'uburundi na oni vyari bimaze igihe kinini kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho haduka imvururu za politike uko amezi atatu aheze intumwa idasanzwe ya oni mu burundi yabwirizwa gushikiriza mu nama nkuru ijira umutekano ya oni raporo yerekana ingene ibintu vyifashe iyo ngingo ije ikurikira yugagwa ry'ibiro vy'iyo ntumwa idasanzwe ya oni yatanga ahanini amaraporo avuga ko igihugu kiri mu mutekano muke kandi ko oni ibwirizwa kugumiza y'ijisho pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru tubafitiye muri aka gatondo reka tuyabandanirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho perezida w'ico gihugu felix tshisekedi abandanya kurondera imigambwe yo kunganira uwiwe kugira ngo hashingwe leta nshasha avugana na venuste nshimiyimana delphin hanyoma umushakashatsi ku bibazo vy'intambara n'umutekano muri kaminuza ya rotterdam mu buholande arasesangura ivyino dosiye bakoranaga ureba ari abantu batizeranye ari abantu badafite icyerekezo kimwe wenda ibintu bija hanze bitwaye igihe kirekire ariko byari bisanzwe ariko byari bimeze icyo bihaye bitanga ubu nyine ni ukuvuga ngo kisekedi ko aravuga ngo abantu dukorana nabo n'ubundi barananitse urebye reka ngo isubire inyuma bukeya ntange iki gitekerezo gitoya ni abantu bari bahurijwe na sirikonsitanse ariko ureba badafite vizi imwe batari basanzwe bakorana bitegura amatora ya bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu kwitegura ayo matora rero hari harimo ikintu cy'uko fcc ivuga ngo ntimurekere kashi uburyo bunini bwo gukora kugira ngo igaragaze ko yakoze ibintu byinshi wenda byozotuma ejo badutwara amajwi noneho bakamunaniza kubera ko aribo bari bafite majorite muri parlement sekedi nkeka ko ari ikavuga ngo ibi birananiranye reka dutandukane igishoboka gishoboke ariko noneho ibisigaye ari njye byirengera ni ukuvuga ngo bamunanizaga bamara kumunaniza ariko n'ubundi bimunanije byarangiza bikagaruka bikaza kuri we bikaza kuri perezida kubera ko niwe niwe utegetse none se ni izihe ngaruka z'uko gutandukana zigaragara uretse ko igihugu kigiye kwinjira we naho mu bihe bigoye umuntu atamenya niba bimera gute ingaruka imwe ihari ni uko hagiye kuba ikintu cyitwa pararizi sinzi ko umuntu yokivuga neza muri iyi duha dukoresha mu ma institution ya leta yaratangiye iyoyo institution yitwa perezidanse ya repubulike gikorana na guverinoma ubwayo kiriya gice kiyobowe na premier ministre n'abaminisitire ntibakorana na parlema parlema ejo yavuze ko igiye guhagarika guterana kuzogeza igihe kitazwi kubakurikiye babonye n'uburyo byagenze muri parlema iki ni igice kimwe kinini cyerekana ko igihugu kigiye kujya muri pararizi utomenye uburyo bari buyoborane kuko konstitusiyo ya kongo itegeka ko izo izo izo institusiyo zose zikorana kugira ngo bigende neza ngira ngo ni na logike iri muri demokarasi y'ibihugu byinshi ni kongo nayo yatoye nyine muri muri izo modeli bivuga ngo ntibahaye bakorana badahaye bakorana igihugu kirahagarara ariko bishobora no kurenga bikajya mu kintu wenda kitari cyiza umuntu akeka kore ureba ni nk'aho impande zombi zirakaye perezida Tshisekedi afite gahunda yo gushaka andi mashyaka bakorana kugira ngo bashinge leta urabona ari ibintu bishoboka amashyaka asigaye ukuyemo fcc iyo mpuzamashyaka ya perezida kabila urabona ari ibintu bishoboka ko Tshisekedi azabona vuba andi mashyaka bakorana kugira ngo bareme leta nshya reka tubire hantu nakubwiraga politiki ya kongo ni ikintu kiri komplekse cyane birashoboka kubera ko fcc buriya yari yari platiforume nagira ngo kora yivuga neza n'imfuza amashaka ishaka ririmo rikomeye niryo pprd niryo rya perezida kabila ayandi yari andi mashyaka ubwayo yigenga ubu menshi ubona amaze kugira nka tandanse yo kugenda yegera felix iyo ishizemo uburyo kongo politiki yayo izi ikorwa harimo n'igiturire birashoboka cyane ariko igikomeye ni ukureba niba uburyo buhaye bukoreshwa ari bwo bwari bukwiye gukoreshwa niba bunahuje n'uko amategeko avuga sindi umunyamategeko ariko iyo nkurikiye abantu benshi bashaka kwerekana ko abikora ariko ari mu buryo budahuje n'uko amategeko ameze kirashoboka ariko gishobora gushoboka cisha amategeko ikinshasa haravugwa umutekano muke ushyamiranyije abayoboke ba perezida Tshisekedi n'abayoboke ba joseph kabila wahoze ayobora icyo gihugu uko ureba usanga ibintu bigana he biteye uruhare rwinshi ukurikije aho byatangiriye n'aho ureba bigana aho byerekeje ni uko bishobora kuvamo imvururu zikomeye zihuje zino mpande zombi ariko si n'impande zombi gusa ni imvururu ku bantu bakurikira politiki ya kongo zishobora kwinjira mu gisoda ni imvururu zishobora no kurenga n'igisoda zigafata n'akarere ni konkeko delphin ntanyuma ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbere yo guhana agahindukira tubanze twumvirize ikiganiro amerikana na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika byategetse ubuyobozi bukuru bw'ikigo cya leta gishinzwe itangazamakuru united states agency for global media usagm mu magambo ahinnye y'icyongereza gusuzuma ibirego by'imwe mu mikorere yabwo ibangamiye uburenganzira n'ubwisanzure by'abanyamakuru b'iki kigo ikaze mu kiganiro amerikana tubanze dusobanukirwe muri make ibyo usagm n'ibiro by'umushinjacyaha wihariye ari byo n'icyo bikora usagm ni ikigo cyigenga cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikoresha ingengo y'imari yose ijana ku ijana ihabwa n'inteko ishinga amategeko congress umuyobozi wayo mukuru ashyirwaho n'umukuru w'igihugu akemezwa na sena mbere yo gutangira imirimo ye usagm ifite amashami atandatu y'itangazamakuru radiyo ijwi rya amerika voice of america radiyo iharanira ubwigenge bw'uburayi radio free europe radio liberty radiyo televiziyo iharanira ubwigenge bwa cuba radiyo itelevisione marti radiyo iharanira ubwigenge bwa aziya radiyo free asia radiyo sawa n'ishami ryayo rya televiziyo alhura byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi na afurika ya ruguru buri cyumweru aya mashami yose ya usagm ageza amakuru ku isi yose ku bantu bagera kuri miliyoni magana atatu na mirongo itanu barimo miliyoni zirenga magana abiri na mirongo inani ba voa yonyine gusa mu ndimi zirenga mirongo ine umuyobozi wa voa ku bw'ubusigire elez bebrage avuga ko abantu mirongo inani na batatu ku ijana bakurikira voa bemeza ko amakuru ibagezaho aba yizewe by'intangarugero nk'uko biteganyijwe mu mategeko ayigenga amahame yayo n'amabwirizwa shingiro yayo usagm ishinzwe inyungu z'ibanze za leta zunze ubumwe za amerika mu nzira ya politiki mpuzamahanga y'igihugu igomba gutanga amakuru y'impamo atabogamye kandi asobanukiye buri wese guhuza abaturage b'isi yose mu rwego rwo guteza imbere ubwisanzure na demokarasi ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika OSC mu magambo ahinnye y'icyongereza ni urwego rwigenga rwa leta rushinzwe gukora amaperereza kurega no gushinja mu nkiko abarenze ku mategeko agenga umurimo muri leta n'uburenganzira bw'abakozi ba guverinoma y'igihugu by'umwihariko OSC ishinzwe bwa mbere na mbere kureba niba gutanga akazi muri leta no kuzamura abakozi bayo mu ntera biba bikurikije ubumenyi n'ubushobozi bwabo aho kunyura mu nzira z'ikene wabo n'ikimenyane mu nyungu za politiki igomba kandi by'umwihariko kurengera no kugirira ibanga rikomeye uwo ari we wese utabaje igihe abonye ibidakorwa neza agakoma akamo bita whistleblower mu cyongereza ijambo ku rindi ni nk'aho bisobanuye umuntu uvugije ifirimbi mu magambo make ngibyo usagm n'ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma osc n'inshingano zabyo ijwi ry'amerika noneho turebere hamwe ibyo usagm iregwa n'uko yategetswe kubikoraho anketi ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa cumi na kabiri umwe mu bashinjacyaha b'ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika osc yandikiye ibaruwa umuyobozi mukuru wa usagm michael park amubwira ko babonye amakosa mu kigo ayobora bahereye ku makuru bahawe n'abavuzafirimbi batandukanye amutegeka kuyakoraho amaperereza michael park yashyizweho na perezida trump yemejwe na sena mu kwezi kwa gatandatu gushize afite manda y'imyaka itatu akigera muri usagm umuyobozi wa voa amanda bennett yareguye abayobozi b'andi mashami ya usagm barirukanwe park yategetse kandi amaperereza ku banyamakuru batandukanye anabuza ko viza bita J1 zemerera abanyamakuru b'abanyamahanga zarangiye ko zongererwa rero igihe bityo rero ntibari bagifite uburenganzira bwo gukomeza gukora ibindi birego birimo kurenga kenshi ku mahame yimakaza ubwigenge bwa voa mu mikorere yayo kwirukana abari bagize inama y'ubuyobozi ya usagm b'ingeri zose abasimbuza b'ishyaka rimwe kwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko abayobozi ba radio free asia radio free europe radio liberty radio i televisione marti radio sawa na television alhura abasimbuza abe mu nyungu za politiki umuyobozi mukuru wa usagm aregwa kandi ko yategetse abacungamari b'iki kigo ayobora gukoresha imari muri bimwe na bimwe inteko ishinga amategeko itabiteganyirije ibiro bye ntibyashubije inyandiko za email za voa zisaba kugira icyo bibivugaho naho osc yabwiye voa ko idashaka kugira icyo ibivugaho yanze kandi kubwira voa niba yo ubwayo yaritangiriye anketi zayo bwite kuri ibi birego nk'uko biteganywa n'amategeko umuyobozi mukuru wa usagm afite iminsi mirongo itandatu yo gukora nketi uhereye igihe yaboneye ibaruwa ya osc ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ashobora gusaba kongererwa igihe imyanzuro azageraho agomba kuyishyikiriza n'inteko ishinga amategeko congress n'umukuru w'igihugu michael park aramutse yeguye cyangwa akuweho ku mu kazi ke anketi zo zigomba gukomeza amaze kwirukana abayobozi b'amashami ya usagm voa yabajije umuvugizi wa joe biden wari ukiyamamaza ataratorerwa kuzayobora igihugu asubiza ko guverinoma ya joe biden ishobora kuzirukana michael park ikimara gutangira imirimo yayo uretse ibirego by'abavuzafirimbi mu biro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma mu kwezi gushize kwa cumi na kumwe urukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwicaye i washington dc rwari rwategetse michael park guhagarika kwivanga mu mikorere y'abanditsi bakuru b'amashami ya usagm no kureka guhonyora uburenganzira bw'abanyamakuru bwo gutangaza ikibari ku mutima nk'uko byanditse mu itegeko nshinga
akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo shimire bagenzi banje bose bagize uruhara ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro byari bihagarikiwe na etienne karekezi byashizwe hamwe na fatuma almasi kalala twemi ku izina rya bagenzi bacu rero tubikibanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimwo byose turongera amasaha ari imbere mu bindi biganiro